muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuhuje mwiriwe neza ni thomas kamirindi kuri mikoro ijwi ry'amerika ni kuri interineti ku rubuga wazi itatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu ku maradiyo yanyu mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri amakuru umurambo w'umugabo utaramenyekana watowe muri komine kayanza mu ntara ya kayanza mu burundi bafashe ikintu bamushyira mu kanwa baca bamufungisha igitambara cyera mu maso twashoboye kumumenya nta na hamwe yari akomeretse mugabo yari aboshe uyu ni umwe mu banyagihugu bavuga uko babonye rero ikiziga cy'uriya murambo muri komine kayanza naho muri kenya abazize igitero cy'ejo i nairobi ni cumi na bane muri kenya perezida uhuru kenyatta yatanze umubare w'abantu baguye mu gitero cya el shabab ejo i nairobi ni cumi na bane yabitangaje uyu munsi mu ijambo ryo guhumuriza igihugu eroje wirikaneza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi yaduteguriye inkuru mu ijambo ryiwe perezida uhuru kenyatta yavuze ko kenya yarashe umwampi n'umugwi w'abagizi ba nabi bizigiye gutera ubwoba abanyakenya biciye mu bwicanyi umukuru w'igihugu ca kenya yamenyesheje kuko inzego z'umutekano zavyifashemwo vyeretse abansi b'igihugu ciwe n'amakungu ko kenya yiteguriye kugwanya no gutuza ibikorwa vyose vy'iterabwoba bije biyigana niko gushikiriza bahasize ubuzima i can now confirm that as of about one hour ago the security operation ubu ndashobora kwemeza ko haheze isaha imwe ibikorwa by'inzego z'umutekano ku nyubakwa ya dusite birangiye kandi ko intagondwa zose ziyishwe muri kano kanya turafise ivyemezo ko ubuzima bw'inzirakarengane cumi na zine bwatakariye mu minwe y'abo bicanyi b'intagondwa hakaba n'abakomeretse turagandaye nk'igihugu kandi umutima wanje n'uw'umunyakenya wese wiyumvira kuri abo bagabo n'abakenyezi bazize ubugizi bwa nabi bw'ubupfu abakomeretse tubifurije gukira kandi nk'igihugu dukomeza kubasengera ariko si ugusenga byonyine biriko birakorwa ngire ndababwira iki kintu tuzorondera tudahumeka umuntu wese yagize uruhara mu gutera inkunga gutegura no gushira mu ngiro iki gikorwa bunyamaswa tuzobakurikirana tutaruha aho bazoba bari hose gushika bishuye ivyo bakoze ku butaka bwa Kenya bwose n'ibihugu bibanyi hari inzego z'umutekano ziteguriye gushakisha kurandura no gutsinda ibikorwa vyose vy'iterabwoba canke imigwi dutegerezwa kwima indaro abo bantu muri twebwe ukugwanya izo ntagondwa ni navyo umutama w'umunyesomaliya yabuze inshuti zibiri muri ico gitero asaba ahamagarira abantu kumenya ko ubugizi bwa nabi butagira idini.
Tumepoteza watoto Wakenya wengine walipoteza, tuko pamoja, tunauliwa na hawa watu. A terrorist does not have hana dini hana rangi twabuze abana abandi banyakenya babuze twicirwa hamwe n'aba bantu intagondwa ntigira idini canke irangi n'ubwoko twebwe turi inzirakarengane ariko kandi hari abadufata nk'izo ntagondwa hari umuntu ambonye jewe nambaye impuzu z'abayisilamu aca yibaza ko ndi intagondwa ndi inzirakarengane y'iterabwoba abanyakenya bamenye ko nanje mbabajwe n'abana banje nabuze kandi sindi intagondwa ntibatoranya mu kwica nta n'umwe bakeneye twese baratwanka idini rya isilamu ntiryigisha iterabwoba nta murongo n'umwe mu ikorowani umubwira kwica uwundi muntu ntawe uhari dufashanye kugira dufate aba bantu batuzanira ubugizi bwa nabi uko umwaka utashe perezida kenyatta nawe yagarutse ku cyamunejereje no muri aya makuba abanyagihugu mu myaka mike ishize mwashize imitahe mu itunganywa ry'umutekano mu nyubako ibi byaragaragaye ejo ariko kandi twahigiye ko tutoryama umukondora zosi mu minsi iri imbere dutegerezwa kubandanya igikorwa kidahera cyo gukomeza ibyo twubatse uburyo bwose buhari bw'inzego z'umutekano tuzobukoresha kugira ngo intambwe yose ikenewe ijeho gushika ihanga ryacu ricitse bwishwa ku migwi y'iterabwoba n'abo bakorana umuhinga mu bijanye n'umutekano mwendamije ubona basanga harabaye iterambere mu vyerekeye kwikingira iterabwoba unaangalia out of 700 watu kumi na nne kuwa ndio wamedhurika.
uravye ko abantu cumi na bane aribo bapfuye ku majana indwi bari bahari twavuga ko umugenzo wacu nk'abanyakenya wahindutse bikomeye kandi ndabakeje abakozi n'ababa harya hantu hamwe n'abagwizatunga bahisemwo guha imyitozo abakozi babo Fanyia kazi.
gushika ubu inzego z'umutekano ntiziravuga igitigiri c'intagondwa zishwe ariko mbijiwa yemeza ko yavuganye nazo zikamubwira ko bari bane babiri bariyahuye biturikirije kw'ibibombe mu gihe abandi babiri barashwe n'inzego z'umutekano mu baguye muri ico gitero harimo umunyamerika umwe hamwe n'umwongereza leta ya amerika na onu n'ibindi bihugu bitandukanye vyateye ivyatsi ico gitero iki gitero co ku nyubakwa ya dusite y'abagwizatunga baturuka mu gihugu ca tayilande cakozwe kw'itariki imwe yabereyeko ikindi gitero ahitwa lad mu buraruko bwa somaliya ku nteko za kenya ziri muri amisom mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu onu yavuze ko ico gihe abasirikare bagera ku ijana na mirongo itanu ba kenya bahasize ubuzima eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika amakuru tuyakomereze mu burundi umurambo w'umugabo utaramenyekana watowe ku mutumba wa gihororo ni muri komine kayanza y'intara ya kayanza mu majyaruguru y'igihugu abashinzwe umutekano abashinzwe intwaro bavuga ko atari aho ngaho uwo muntu yiciwe ahubwo ko ari umurambo we wahazanywe umunyamakuru wacu fidelite yishatse araduha inkuru irambuye hafi y'ibarabara riva ku mugwa mukuru w'intara ya kayanza rigana umupaka w'uburundi buhana n'u rwanda aho bita ku kanyaru nko kuri metero biri munsi ya mirongo ibiri uja kuri uwo mupaka n'ico kiziga catowe tuhashitse igihe cy'isaha zine zo mu gitondo twasanze umusanire wa komine kayanza yamaze gutwara ico kiziga mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru by'intara ya kayanza ariko rero mu babonye ico kiziga harimwo abo twavuganye nari mvuye muhira ngiye ku kazi mu gitondo sizera ibura cumi n'itanu ngeze ngaha duca duhwana n'umuntu acambwira ngo baza ngaha mu gacimbi rubamwo ngo ko ata muntu baraye babuze kuko ngo hajya hepfo y'ibombo kwa gasukuri ngo haryamye umubyimba ngo mw'ibombo eme naciye ngenda ku isiporo n'akazi ndagaheba ndahageze duca dusanga nya muntu aryamye mw'ibombo impande y'ikawa zishira hamwe ari gusa yambaye isilipe yonyene abo banyagihugu batubwiye uko uyo muntu yapfuye basanze ameze bafashe ikintu bamushira mu kanwa baca bamufungisha igitambara cera mu maso ntitwashoboye kumumenya nta na hamwe yarakomeretse mugabo yaraboshe Ya- amaboko yaraboheye inyuma kuko yaraboheye mu mugongo mugabo bene aha ku mabere hariho ibirabagu nambara bamukiranije ntitubizi yaraboshwe baramubyibanye ibintu mu kanwa dusanga rero hariho ibintu by'amaraso byaciye bitutuza mu kanwa mu bajeje intwaro ku mutumba gihororo bavuga ko uyo muntu atawe bazi ndereyimana egide arongoye agacimbiri gahororo yibaza yuko yiciwe ahandi twabonye yuko tutashoboye kumumenya twebwe abantu bo mwaka karere twese twaravye kabisa dusanga dushobora kumumenya twe aha ku musozi wacu haratekanye kabisa nta bintu nk'ivyo vyari bisanzwe bihari turavuga ati n'abantu baje kuduterurwa ku mutumba wacu kuko n'iwacu nta bwicanyi busanzwe buhari twebwe biratubabaza cane kubona ibintu nk'ivyo bi- biba hama bakaca baza kuvyigikira ku mutumba w'iwacu kuko urumva ko atari ibintu vyiza cane ico abamubonye bemeza ni uko atari umunyagihugu asanzwe w'umwirimizi aya ntiyari umwirimizi kabisa yari umuntu afise inguvu amaguru yiwe inzara ku ntoke na shefu dezone yavuze ati ivyo arivyo byose uwo muntu kabisa ntiyari umwirimizi burya umurimyi araboneka n'isuku yiwe iraboneka M- musitanteri yavuze ati muzeze muraraba aba bantu uruja n'uruza rw'imiduga y'ijoro ati burya uwo muntu kabisa ntiyanigiwe kuba umusozi yari umusirimu kweri kandi yaboneka ko ari umuntu atarakura rwose yoba ari hagati y'imyaka nka mirongo ibiri canke ibiri n'itanu biraboneka yuko yoba ari umuntu w'umudandaza canke umuntu w'umunyeshuri canke umukozi wa leta abo bajeje intwaro ku mutumba gihororo basaba ko amatohoza yokorwa ukuri ukaja habona dusaba yuko yokora amatohoza hanyuma abo bicanyi bakamenyekana bakaraba ko bobafata kugira babatuze ntibaze babandanye bakora ibintu nk'ibyo kuko birababaje ko vyoguma bibera mu gihugu kandi tubona ko impore ihari igihugu cose mu ntwaro co kimwe no mu gipolisi muri komine ya kayanza bo bamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira ngo uyu muntu amenyekane uwo ari we icamwishe n'ababikoze ku mutumba gihororo mu ntara ya kayanza komine kayanza fidelite yishatse ijwi rya amerika noneho tujye mu rwanda aho polisi y'igihugu ihakana amakuru amaze iminsi anyura ku mbuga nkorana- nkoranyambaga avuga ko irimo ihigisha uruhindu abantu bo mu ishyaka rnc eric bagira ubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru iri tangazo polisi y'u rwanda inyomoza ikanamaganira kure rifite umutwe ugira uti itangazo ku mutekano ni itangazo riterura rigira riti polisi y'u rwanda iramenyesha abantu bose ko hari abantu bamaze iminsi bakoresha imbuga nkoranyambaga bagamije guhungabanya umutekano w'u rwanda n'abanyarwanda muri rusange iri tangazo rikomeza rigira riti ni muri urwo rwego polisi y'u rwanda ifatanije n'inzego z'umutekano yakoze igenzura igamije kureba no kumenya intandaro y'abanzi b'igihugu uburyo bahwihwisa ibihuha ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri interinete bagamije guharabika umukuru w'igihugu no gutuka ubuyobozi buriho muri iri tangazo rigaragaramo umurundo w'amakosa y'imyandikire y'ikinyarwanda uwaryanditse akomeza avuga ko polisi y'igihugu ihamagarira abanyarwanda bose kudaha agaciro inyandiko z'abantu bakurikira bagaragara muri iri tangazo rya paji imwe barangajwe imbere n'uwiyita rpf gakwerere rnc france na nkunzu rwanda amahirwe uwanditse iri tangazo mu izina rya polisi y'u rwanda kandi akomeza avuga ko amakuru agera ku nzego z'umutekano mu rwanda yemeza ko abiyita rpf gakwerere rnc france na nkunzu rwanda amahirwe babarizwa mu gihugu cya afurika y'epfo bakanakorana n'ihuriro nyarwanda rnc rwanda national congress mu magambo arambuye uwanditse iri tangazo akarishyiraho umukono mu izina ry'umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda cp jean bosco kabera asoza avuga ko polisi y'u rwanda yashyizeho igihembo cy'amadolari ibihumbi icumi by'abanyamerika ni ukuvuga asaga miliyoni umunani mu mafaranga y'u rwanda ku muntu uzatanga amakuru y'aho abo bantu batatu bavuzwe muri iri tangazo baherereye cyangwa se aho imiryango yabo yaba iherereye mu rwanda ni itangazo bigaragara ko ryanditswe ku itariki enye z'uku kwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ariko ibirango biri muri kashi riteyeho byo ntibigaragara neza ni itangazo rimaze iminsi rikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyane nka facebook na whatsapp polisi y'u rwanda nayo ibinyujije ku rukuta rwayo rwa twitter binagaragara ku rubuga rwayo icishaho amatangazo yasubije uwanditse iri tangazo mu butumwa polisi y'u rwanda yabanje kwandika kuri twitter ntiyaciye ku ruhande bwagiraga buti polisi y'u rwanda iranyomoza kandi yanamaganiye kure itangazo rifutamye ryayitiriwe rikozwe na rnc igasoza igira iti tuboneyeho kandi gusaba abantu bose kudaha agaciro iri tangazo ryakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga mu bundi butumwa bwongeye kugaragara ku rukuta rwa twitter rwa polisi y'u rwanda buranyomoza bukanamagana muri rusange iri tangazo ryakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga bwo ntibugaragaza uwayiyitiriye muri iri tangazo rivuga ko rifutamye ihuriro nyarwanda rnc rwanda national congress ridacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritungwa agatoki ko riri gukwirakwiza amatangazo yiyitirira igipolisi cy'u rwanda ribarizwamo bamwe mu bakomeye bagize n'uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora u rwanda mu myaka za mirongo cyenda mirongo cyenda na kane abo barimo generali faustin kayumba nyamwasa wigeze no kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u rwanda ububa muri afurika y'epfo nk'impunzi generali kayumba afatanije na mugenzi we nyakwigendera koloneli patrick karegeya bari mu bashinze ihuriro rnc kandi bari mu bahoze ari inkoramutima ku butegetsi bwa perezida paul kagame no mu bihe bitandukanye barezwe ibirego byo gushaka guhirika ubutegetsi bwa perezida kagame akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika usibye rero mu kiganiro kira no muri muri isanga buri wa gatatu ni ku magara y'abantu ubwo rero oms ivuga ko abana mirongo icyenda ku ijana batarageza ku myaka cumi n'umunani y'amavuko bafite ikibazo cy'amenyo atoboka ibyo bita mu gifaransa cari dentaire muri isanga y'uyu munsi mugenzi wa- ni mugenzi wacu diane ninahazwe wayiremesheje yagiranye rero na muganga kamugisha ali majariwa I- yanonosoye iby'ubuvuzi bwo mu kanwa ikiganiro kuri ibyo bya cari dentaire cyangwa se ikibazo cy'amenyo atoboka dr kamugisha aratangira avuga ikiyitera akenshi iyo umuntu agiye gufungura cyane cyane ibyo kurya birimo isukari cyangwa ibyo kurya bifata ku menyo ibyo byo kurya rero cyane cyane birimo isukari iyo bihuye n'amamikorobe asanzwe aba mu kanwa usanzwe mu kanwa amamikorobe ariko adafite icyo ashobora kubangamira amagara y'umuntu mu gihe umuntu yabashije kubyitwaramo neza ariko iyo atabyitwayemo neza nk'uko bikwiriye ni ukuvuga arafunguye ariko ntiyibutse gufata borosada cyangwa se umugiriti mu kirimi uko babivuga yoyoza amenyo bya bisigazwa by'ibyo kurya bikabibona ya mikorobe hama za mikorobe nazo kuko ziba zibikeneye kugira ngo zibashe kubaho zihita zibifungura nk'uko twese iyo dufunguye dukenera kujya gusohora ibidakenewe n'umubiri wacu za mikorobe nazo ibyo zakoresheje zihita zibihindura aside iyi aside rero niyo ikiza ikegera amenyo ikayatobora iyo yegereye igishi cyangwa se inyinya nk'uko mu kinyarwanda babyita ya aside iraza igaturira cyangwa se igatwika cya kingishi cyangwa se yanyinya noneho niyo mpamvu usanga bamwe na bamwe akubwira ati ni kuva amaraso mu kanwa cyangwa se amenyo ari gutoboka cyangwa se izindi ngorane zitandukanye zishobora gufatira mu kanwa cyangwa se ku bice byegereye akanwa ariyo inyinya cyangwa se ikingishi cyangwa se ururimi n'ibindi bitandukanye muganga uratubwiye ko ahanini usanga ari ibyo kurya birimo isukari hama utunyobwa two turi mu isukari aho twumve bamwe banywa agacayi mu gatondo wavuze ati mu nyuma ntiyugumure umuntu ahejeje kunywa n'icayi canke akanwa n'agafanana nayo canyarukira kwiyugumura kugira ngo iyo sukari ntigume mu menyo ngo ihave ihura n'iyo mikorobe nibyo byiza abantu twari dukwiriye gufata umuco mwiza uko turangije gufungura cyangwa se kugira ibyo tunywa kuko dufata umuco w'uko dutegerezwa koza mu kanwa tugatandukana na wa muco wo kumva yuko tuzatoza mu kanwa ko tubyutse mu gatondo kuko biriya ngira ngo mbwire abantu yuko ntacyo bimaze kuko intumbero cyangwa se intego yo kugira ngo umuntu yoze mu kanwa ni ukugira ngo amenyo wayakoresheje aba yanduye rero uba ushaka ngo uyoze uyatunganye kugira ngo ase neza umuco wo kubyuka mu gatondo tukiborosa navuga ko ntacu maze ahubwo byiza uko umuntu arangije gufungura cyangwa se arangije kugira ibyanywa ageze mu rugo niba atari hafi y'imuhira cyangwa se ari hafi y'imuhira byiza ni uko yahita yoza uwo mwanya amenyo yiwe kugira ngo yirinde ingaruka bishobora kuza mu nyuma ari zo gutoboka amenyo cyangwa se kuva amaraso mu kanwa hama uko koza amenyo muraza kutubwira n'ingene umuntu ayoza neza ariko mutubwira tukoheje gufungura woza woza bisaba ko uba ufise ka colgate ushobora kogesha amazi ushobora kogesha ikindi kintu cyose kidafise isukari ufise iruhande yawe canke birinda ko uba ufise wa mujigiti ugashako nako n'uwo muti w'amenyo ibikoresho bikoreshwa mu koza amenyo ni uburoso cyangwa se umujigiti hari umuti w'amenyo ariko umujigiti tukiri kuri borosada cyangwa se umujigiti cyangwa se uburoso butegereza kutarenza amezi atatu kuko gufata borosa bikamara umwaka wose si byiza n'uwo mujigiti ukaraba kuri turiya tuntu twogesha amenyo turiya tuburashi cyangwa se tuburisozi nizo ukuntu mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi twitwa turiya tuntu natwo niyo umudigiti cyangwa se uburoso bwaba butaramara tuwamo amezi atatu ariko bukaba bumaze gusa nk'aho butakiri ku murongo neza butagihagaze neza ibyiza ni uko uwo mudigiti umuntu awuhinduza undi mudigiti kuko ukoresheje borosada mbi uroza amenyo ni byiza ariko urikomeretsa ku bice byegeranye byegereye amenyo aribyo ishinya cyangwa se ikinigisha igikoresho cya kabiri cyo kogesha mu kanwa ni dantesize cyangwa se umuti w'amenyo umuti w'amenyo rero nawe ni ukuraba yuko utararenza igihe kuko abantu benshi ntabwo tubiraba turagenda ku butike tukagura ariko ntiturabe nimba ushobora kuba wararengeje iminsi wararengeje iminsi nawe nacyo ni ikibazo kuko ugizwe n'amaporodushimiki baba barateganyije iminsi itegerezwa kumara ibirengeje iyo minsi nabyo bishobora gutera ikibazo ku magara muri rusange icya gatatu rero igikoresho cya gatatu nicyo bita dento floss cyangwa se fil dentaire ni akagozi bacisha hagati y'amenyo kuko umugigiti cyangwa se uburoso budashobora koza hagati y'amenyo icyo gihe rero bakoresha iriya dento floss cyangwa se fil dentaire cyangwa se akagozi kari special mu koza hagati y'iryinyo n'irindi kuko ibyo kurya biba byinjiyemo bishobora kuza gutera ingaruka kandi wowe uzi yuko wogeje mu kanwa neza urumva rero kogesha amazi honyine nk'ubu nk'abaja ku buzi butandukanye ugasanga ahejeje gufungura akantu yihereje utuye wa mw'ibarabara akavuga ati reka ncishe ko amazi ntaco biba bivuze utarinze gukoresha ibyo byose utubari si bibi ariko habaho ibyiza cyane hakabaho n'ibyiza biringaniye ibyiza byiza ni ibyo byo gukoresha ibyo bikoresho twavuze ko ari bitatu amazi w'amenyo na borosi n'umugigiti ariko uri kure abantu uri hafi yo ku kazi na borosi adufise urashobora gucishamo amazi byinshi ariko icyo nabwira abantu ntibagire ubwoba ntibumve yuko bategereza kugendana mu gitanu hose wogeza amenyo kabiri ku munsi birahagije mu gatondo ugiye gufata igaburo rya mu gatondo no mu ijoro mbere y'uko ujya kuryama birahagije ariko uri imuhira urashobora kubikora uko ugize gufungura bamwe rero biyugumira imbere yo gufungura agacayi ko mu gatondo mu bakuriye inkoni ku gishitsi ati yugumure nyabuna inyuma yo gufungura
ntacyo ntacyo bimaze ntacyo bimaze ama bazabigerageze abatabigira babigerageze babigiremo egiserensi ugiye woza neza mu ijoro mbere yo kuryama ubyuka mu gatondo wumva umeze neza nta kibazo ufite na kimwe yego nuko rero mwumvise umuganga turi kumwe yuko ari muganga kamugisha asanzwe yarangurira imirimo yiwe mu gihugu cy'u Burundi turafise abanywanyi batari bake ku murongo wa telefone bafise utubazo tubanze tubaje ko hama tubandanye ikiyago Diodone ikaze yego yego uherereye ndi mu burundi bujumbura i burundi bujumbura n'akabazo ni intererano ubaza muganga kamugisha ni ibibazo bimwe bimwe mfise byerekeye amenyo usanga umuntu nk'uko muganga yabivuze ko gukoresha umuti kabiri ku munsi cyangwa amazi abigira kandi washaka ugasanga aragira isuku rikwiye mu menyo mugabo ugasanga amenyo yiwe afite indwara yo gutobagurika uwashaka naho nushaka akarorero kuri jewe amenyo yanjye aratobagurika cyane rimwe rivuyemo irindi ricari ryamo nashaka mbaze muganga ikibazo cy'amenyo atobagurika esike ni byiza kugenda bakagira bijya byo guhoma cyangwe ni ukurikuramo dr kamugisha murumvise utubazo twa diodone mu gisagara cya bujumbura diodone arakoze cyane ibibazo abajije nibaza yuko bifitwe n'abantu benshi icya mbere aravuga ati amenyo uko atoboka cyane kandi nzi yuko nkora isuku neza yo mu kanwa isuku yo mu kanwa rero navuga yuko duhura n'abarwayi benshi batubwira ko bagira isuku neza ariko ugasanga n'ubundi amenyo ari gutoboka ariko wamubwira ati nyereka uburyo ukora iyo suku ugasanga nibyo birimo ikibazo cya mbere ugasanga ntarenze amasegonda mirongo itatu ari kwiborosa ari gukoresha umuzigiti mu gihe byari bikwiriye yuko byamara byibuze iminota hagati hari ibitabo byerekana hagati mirongo itatu n'itanu hari ibindi byerekana hagati mirongo cumi n'itanu ariko icyangombwa si iminota bimara ahubwo icyangwa ni uburyo umuntu yiborosa uburyo rero bwo kwiborosa nibwo buryo kugira ngo n'abandi baganga tuzafatanya kugira ngo turabe ukuntu tubyigisha abatugana abagana amaserivisi yacu hari izindi mpamvu zitari ku isuku gusa hari n'abantu usanga bafite amate makeya mu kanwa kandi amate mu byo adufasha mu kanwa harimo no kujuwa icyo navuga ekiribe ni ukuvuga ngo wariye mikorobe zakoze aside amate akagaragaza kumanura za mbaraga cyangwa se za ngufu za aside ziri mu kanwa iyo rero umuntu afite amata makeya cyane cyane abantu bakuze usanga iyo asibye iba konsantire ifite ingufu nyinshi hama yakwegera y'amenyo agahita atoboka vuba vuba iyo ni impamvu ya kabiri impamvu ya gatatu umuntu ashobora kuba akora isuku ariko afungura muri dezorbe akunda mu gatondo yariye yanyocaye n'umukate saa yine yariye akabiswi saa tatu yariye agashokora saa cyenda umuntu ugasanga afungura ariko muri dezorbe rero isukari turi kuvugana nubwo ari ikibazo mu gutuma habaho gutoboka kw'amenyo si isukari nyinshi wariye mu mwanya mutoya ahubwo niba warya isukari nkeya ariko mu mwanya munini ni ukuvuga muri sekanse nini mu gatondo saa yine saa sita saa cyenda saa kumi n'imwe iyo nayo ishobora kuba mu mpamvu zituma amenyo atoboka Ah, indi mpamvu ishoboka abantu barwaye indwara ziki- zikirungurira Ah, ah, ni ukuvuga ngo ah, umuntu arafunguye mu ka- ibyo kurya bigeze mu mu- ah, mu gifu esitoma ngira ngo mu kirundi ni umushishito Ah, bimaze gushika mu mushishito ama ikiriduga kandi kuvuga ngo yasige yari yari- yari yi- yigize kugira ngo ibashe gufasha digestion muri esitoma ikiduga atuye umubi cyangwa se aduga ihe yasidije mu kanwa urumva yuko mu kanwa yari asanzwe ari acide yindi ah, noneho yongerewe ubukana cyangwa se yongerewe ingufu n'acide iri mu mu- mu- mu- mu mushishito cyangwa se mu gifu icyo gihe nabyo bishobora kuba mu mpamvu zituma umuntu atoboka ah, amenyo Ama hari no kuba afite ah, icyo nakwita calcium nkeya cyangwa se ah, deficiency mu mavitamine amavitamini y'umubiri wiwe mu byo afungura atafungura ingaburo irimo amavitamine ahagije ashobora kuza ah, agatuma amenyo akomera ibi byose ni impamvu zitandukanye niyo mpamvu rero icya mbere umuntu abona yuko akora isuku ariko akabona yuko atoboka amenyo byaba byiza yuko yegera muganga abijejwe yinonosoye swat akamwigisha uburyo akora isuku yo mu kanwa cyangwa se akaraba nimba nta zindi ngorane ashobora kuba afite z'umubiri zitava mu kanwa ariko zimutera ingorane mu kanwa Eh, muganga kamugisha muratubwiye byinshi bishobora kuvaho hari yuko ukura calcium hari uko ku- gusanga umuntu atayugumura neza ariko kwiborosa neza ariko hari akantu mwavuze ngo amate mu kanwa make utwo tubazo tundi turumva ko umuntu ashobora kwitura muganga kuko nka calcium arinda kumwitura ibindi bibazo by'ibirunguru arinda kwitura muganga ako kabazo nako k'amate make aba ari indwara aba ari ukutanwa utuntu twinshi mu gatondo cyangwa ku mugoroba kugira ngo umunwa wamye ubombye cyane
Ah, ishobora bishobora kuva ku ndwara bishobora no kuvaho ku- no ku myaka y'umuntu eh, cyane cyane abantu bakuze Ah, niyo mpamvu ku ari nk'umuntu ari mu myaka iri hagati cyangwa se ari umwana ah, akenshi tumugira inama yo gu- yo kurya ah, chewing-gum, ni ukuvuga ah, jojo mu kirundi bayita jojo i kigali bayita shikareti Ah, kuko biriya bituma iyo agenda yihekenya bituma ah, inganda zikora amata zo mu kanwa zishobora kuba zakora amata menshi ba babyeyi Izindi bahora batu kanseri- ababyeyi bahora babuza abana kera bakiri bato kurya za jojo bavuga ngo vyonona amenyo barabarenganya canke barabarenganya rero Eh, baraturenganije kuko nanjye ndimo Yego.
Um, bombo nizo nizo mbi ariko jojo cyangwa se shikarete ari ari nziza zi- zitarimo isukari ariko niyo yaba irimo isukari ikaba ari agasukari gakeya cyane usanga ibyiza ushobora gukuramo ari byinshi gusumba ibibi muri rusange rero iryo suku ry'amenyo rikorwe gute kugira ngo iyo ndwara yo gutoboka amenyo ariyo carie dentaire abanyagihugu batwumva bayirinda dufata umuco wo kwiborosa gatatu ku munsi tumaze gufungura ariko bidashoboka tubigire kabiri ku munsi cyane cyane ariko tugiye kuryama yaba kuryama ku murango ku manywa yaba kuryama mu ijoro abantu bagira umuco wo kwiborosa
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo yanyu ijwi ry'amerika ni no ku rubuga interineti radiyo yacu voa akadomo komu ni naho musanga n'ibiganiro byose murisanga n'ibindi n'ibindi icyo twumvaga rero agace gatoya mu kanya nacyo muzagisangeho igihe icyo ari cyo cyose ni dr kamugisha waganiraga na diane nininahazwe ku kibazo cy'amenyo atoboka kari dentaire mu gifaransa ndabashimiye cyane mugire umugoroba mwiza murakarama